kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuya mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo aho abantu bitwaje intwaro bakekwa kuba abarwanyi b'umutwe wa mayimayi ejo binjiye mu nkambi ya rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi barasa umuntu basahura n'inka zirenga makumyabiri vedaste ngabo umunyamakuru ijwi rya amerika uri uvira niwe ukomeza iyi nkuru amakuru ijwi rya amerika rikesha izi mpunzi zo mu nkambi ya rusenda avuga yuko abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu masite atandukanye agize inkambi ya rusenda basahura amatungo agizwe n'inka n'ihene ndetse barasa umuntu umwe mu nda bafata ku ngufu n'umugore we nibizi faustin ni umuyobozi wungirije w'inkambi ya rusenda muri iri joro ryakeye harabibonekeye umugwi w'abantu bitwaje ibiganisho hano nyene mu rusenda barase umumerefize umwe aricari mu bitaro intumbi ibyo batwaye inka zishika mirongo ibiri na zibiri ziraje icenda ku mushingantahe bitwa byanka bamutwaye inka zitanu baca biba n'izindi cumi na zitanu muri bwinda hariho n'ibiti bibiri byinshi by'impene zatwaye we tutaramenya igiri bagiye biba n'amapano n'amabateri iki kibazo cy'umutekano mukuri muri iyi nkambi ya rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo itatu giteye impungenge abarundi bayikambitsemo isakashishwara umuriro dufise impungenge kandi byaba dabutse iyo hagezeho barasa umuntu bakamurasa mu nda gusa naho ubu aracyari mu bitaro ariko nta cyizere ko bashobora no gukira ubu nta muntu benshi ntibakijya mu nzu basigaye barara ntibuca abantu bamwe bamwe baratavuva mu nkambi ntibagira iyo bajya bakaja mu kibembe bakaja hehe urumva nta mahoro na makeya dufise nibizi faustin umuyobozi wungirije w'inkambi ya rusenda yifuza yuko leta ya kongo na aseri byahagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri iyi nkambi turasaba leta ya kongo yatwakiriye ko bokongereza inzego z'abajejwe umutekano kugira baturindire umutekano bibaye ndansi babona ko bidashoboka baduhigire ikindi kibanza dushobora kwicaramo dufite umutekano ukwiye umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya rusenda didier numbi wa numbi yavuze yuko bakoze raporo yo gusaba inzego zishinzwe umutekano ko zakongera umubare wa polisi ndetse n'abasirikare mu rusenda ku wa mbere wa kino cyumweru abantu bitwaje imbunda binjiye muri iyi nkambi basahura inka z'impunzi z'abarundi mirongo ibiri aribyo byatumye bamwe mu mpunzi bahitamo gutangira kugurisha amatungo yabo kuko nta mutekano bizeye amakenga ni uko abantu bafite ubwoba ko nabo izabo zishobora kwibwa baciye bazishyira ku isoko ku bwinshi abandi bakora zibaga ku madeni rumva hacaba gupunguka kw'ibitungwa ejo cyangwa hirya y'ejo inka yahora igura ibihumbi majana atanu izo bigeze ku miliyoni ku miliyoni n'inusu nibyo bya bindi uca usanga ikiro nk'ubu cyahora ku bihumbi cumi na bibiri hirya y'ejo izo gisanga ku bihumbi mirongo ibiri ibihumbi mirongo ibiri na bitanu urumva ku bantu basanzwe bihereza inyama ni ibintu biteye ubwoba tubona ko ejo cyangwa hirya y'ejo imboga zitazosura kandi kuboneka neza si muri inkambi ya rusenda honyine hari iki kibazo cy'umutekano muke ahubwo no mu nkambi ya murongwe naho mu ntangiriro za kuno kwezi abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyo nkambi basahura inka zirindwi z'impunzi aka karere ka fizi karimo inkambi z'impunzi z'abarundi kazwiho kuba indiri y'imitwe myinshi y'inyeshamba nk'uko bigenda bivugwa mu byegeranyo by'inzobere za loni ibyo byegeranyo byemeza ko abagize iyo mitwe bica abaturage bagasahura inka bagatwika amazu bagashimuta abantu bagakora n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe vedasingabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutarakivuyemo urakoze vedaste ngabo tuve muri repubulika ya demokarasi ya kongo tujye mu burundi aha hari hamaze iminsi hagaragara amakuru ku mbuga nkoranyambaga ko imva ya nyakwigendera petero nkurunziza wahoze ari perezida y'uburundi yaba yarasenywe n'imvura iheruka kugwa si yo ijwi rya amerika yifashishije abanywanyi bayo nkugitega yemenye ko iyi mva itigeze isenyuka nk'uko tubyumva muri iyi nkuru y'ijwi rya amerika tugezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda inyuma yaho ibihuha bicanacanye ko ku mbuga ngurukanabumenyi bivugwa ko intatemwa y'umuhisi petero nkuru nziza yahoze arongoye uburundi yabomotse mu mvura yaguye ku munsi wa kane ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi baryo begereye ahari iyo ntatemwa mu ntumbero yo kumenya ukuri iyo ntatemwa iri muri quartier ya musinzira hagati mu gisagara ca gitega ababa hafi y'iyo ntatemwa bemeza ko iyo ntatemwa itasambutse na gato ahubwo ko hasambutse uruzitiro ku ruhande rw'igeribara rikuru bakunda kwita irya muyinga iyo ntatemwa y'umuhisi petero nkuru nziza iri ku kibanza kinini imetero zirenga amajana umunani kuri majana umunani ku ruhande rwo hepfo mu bumanuko hari barabara bita irya muyinga ku ruhande rwo mu burengero hari barabara riduga gushika aho bita ibomani ahahoze ibiro vy'umurezida w'ubudagi ku bukoroni bwabo haruguru mu buraruko hari inzu yasambutse yahoze nayo nyene ari inzu ya buramatari imbere y'uko isamburwa mu magume yo mirongo icenda na gatatu ku rundi ruhande mu buseruko hari ibitaro by'abarwayi mu mutwe uruhande rumwe gusa rugana ku ibarabara rya muyinga nirwo rwaguye ndetse nta n'ico rwahitanye nk'uko ababa hafi yaho bavyemeza kuva ico kibanza gitegurwa kigashingurwamwo umuhisi petero nkuru nziza ni ikibanza gicunzwe bikomeye kugeza uno munsi ni ikibanza gicunzwe n'abasirikare n'abakomando barangwa n'inkofero zisa n'urwatsi rubisi baguma barikanuye ku mpande zose z'ico kibanza hagati muri ico kibanza harimwo kandi ikindi cibutso cahariwe umusirikare yaguye ku rugamba atamenyekanye ico cibutso naco kiracahagaze nta ciyomvura yakigize binyuranye n'ivyavugwa ko igisenge c'ico cibutso cabomotse biturutse kuri iyo mvura ndetse ibihuha bikavuga ko coba carahitanye na bamwe mu basirikare bahacunze umuhisi perezida petero nkuru nziza yashengeye itariki umunani ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akwije imyaka mirongo itanu n'itanu yaguye mu bitaro vyitiriwe ikinjana biri mu gisagara c'intara ya karusi hagati hashira mu buraruko bw'uburundi ico gihe wari umuvugizi wa leta yavuze ko umutima wiwe wahagaze bukwi na bukwi amaziko yiwe yahavuye atunganywa itariki mirongo ibiri na zitandatu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ashingurwa igitega ku birometero mirongo itandatu uvuye aho yaguye mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ikaze cyane uhuteze amatwi ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yose ko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cya none turibanda ku burenganzira bwa muntu by'umwihariko abana bashorwa mu bikorwa byo gusabiriza turareba ingaruka bigira kuri abo bana ndetse n'icyo amategeko y'u rwanda abivugaho mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kubana nanjye hamugisha doris ndetse na mugenzi wanjye ani sabine umukunzi sabine umeze neza yego meze neza namwe mudukurikiye katubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
hirya no hino mu rwanda mu masantere atandukanye hakorerwa imirimo y'ubucuruzi ku nsengero ku bigo by'amashuri ahategerwa imodoka ku maresitora ndetse n'ahandi uhasanga abana bafite imyaka itatu kuzamura baba basaba umuhisi n'umugenzi bavuga ko ari imfubyi nta miryango bagira mbese ko ari abakene nubwo rero hari impamvu nyinshi zituma abana bayoboka imihanda bakajya gusabiriza hari ubwo usanga akenshi aba bana baba baherekejwe n'ababyeyi babo aribo babohereje yewe hari n'ubwo usanga hari ababyeyi bitwaje abana mu gusabiriza hari itegeko rero rikumira ibi byose mu mategeko arengera umwana itegeko nimero mirongo irindwi na rimwe akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu na rimwe kanama bibiri na cumi n'umunani ryerekeye kurengera umwana ingingo yaryo ya mirongo itatu na karindwi ivuga ko gushora umwana mu busabirizi umubyeyi cyangwa umuntu wese ufite ububasha ahabwa n'amategeko ku mwana koresha woshya ushora cyangwa ushishikariza umwana gusabiriza aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu ariko kitarenze umwaka umwe iyo umwana washowe mu gusabiriza afite ubumuga bw'umubiri cyangwa bwo mu mutwe igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itatu ese mwebwe mudukurikiye muvuga iki ku kuba hari ababyeyi baherekeza abana babo mu bikorwa byo gusabiriza bamwe mu babyeyi bo mu karere ka gicumbi baravuga ko bababajwe n'imyitwarire ya bagenzi babo bakoresha abana babo mu gusabiriza nk'iturufu yo kubona amaronko ibyo bavuga ko bikwiye gucika hakimikwa kubatoza gukora umugenzi wacu ishimwe honore yatembereje mikoro ku baturage batandukanye nk'uko babimutangarije iyo abonye umwana ashobora kumugirira impuhwe kurusha uko yakazigiriye umuntu mukuru bityo ababyeyi bakifashisha abana iyo mico ntabwo yagakwiye rwose ubundi inshingano y'umubyeyi ni ukurera umwana ukamwitaho bakakuza ubwo koza umwana gusabiriza wataye inshingano y'ababyeyi utoza umwana gusabiriza ntabwo muco w'abanyarwanda tukiza tukabasha guha abana ibibakwiriye byo gusabiriza ushobora nko guhingira umuntu uwo muhinzi ni magana inani magana inani yaranguje voka cyangwa imineke byakuzamuka kugeza ku rwego kugira ngo umwana atajya gusabiriza cyangwa nawe umubyeyi ngo uvuge ngo ajya gusabiriza turabinenga cyane umuco ugayitse cyane cyane cyane bitavugwa ntabwo byagakwiye kurangwa muri uru rwanda kugira ngo wigishe umwana kujya gusabiriza ugakwiye kumwigisha gukora gukora ukamwemeza ko gukora aribyo biza mbere ahubwo ugatekereza ngo ngiye kugenda niba ari ukujya gutunda ifumbire nyitunde nyijyane mu murima ese umwigishe ngo dore mwana we kugira ngo umwana atere imbere agomba guhera kuri aka kazi akagera kuri aka ariko katarimo gusaba ababyeyi bameze gutyo ndikumva ngewe nabanenga ku bwanjye uruhare natanga numva watoza umwana mu bwana bwe urugero ukamutoza kujya mu ishuri cyangwa se nimba byanze ukamutoza gukora hari imirimo iba iriho akajya agufasha mu rugo nuko nyine gusabiriza ntabwo ari byiza nk'umwana nyine iyo atangiye asabiriza nta kintu yageraho iyo myitoro rero ababyeyi rero bashuka abana ngo bajye gusabiriza njye numva ariko wakubundi baratubwiye ngo dukuramo ku mufuka tukanga ariko wajya kureba ugasanga nimba umubyeyi abwiye umwana kujya gusabiriza tubone icyo turya kandi afite amaboko n'amaguru nkumva iyo myitwarire idahwitse nyine uwo mwana akura azi ko ibintu biboneka ari uko byatanzwe babisabye aho kugira ngo bishake mu maboko ye nyine akumva ko buri wese abona icyo kurya cyangwa icyo gukoresha agisabye akumva muri wenyine n'ubundi atabasha kwikora ngo yishakire icye cyamutunga iyo rero uko mbibona mba numva bidakwiye pe aho kugira ngo babohereze gusabiriza mba numva ahubwo bakora bagakora cyane aho kugira ngo babohereze mu muhanda ntabwo yakwigeza ku kintu kuko ashobora guhura n'impanuka ese bakamugongera mu muhanda hakubeshye hari uwamuha akamuha ibindi bitari ibyo kumugirira neza umuco nyarwanda ubundi ntabwo gusabiriza byemewe gusabiriza ntabwo ari byo umuntu yakagombye kujya mu murima agahinga nimba ufite agahinga nimba atafite akareba bagenzi be bagakorera bakajya kuyakorera mu murima w'abandi bakayakorera amafaranga ariko batagiye gusabiriza tukamagana umuco wo gusaba umwana bishobora kumugiraho ingaruka kuko umwana iyo asabye ubwa mbere n'ubwa kabiri bimugiraho ingaruka ingaruka bikumugira kumwica umutwe ntiyige neza amashuri ntagerageze ku buryo kuba yakora kumva yuko ikintu kizamutunga ari ugusabiriza ariko bibaye byiza ni uko yareka gusabiriza ubundi agakora nicyo cyiza gukoresha umwana nk'iturufu ntabwo ari byiza ni umuco mubi
reka dushimire honore ndetse n'abo baganiriye hari uwagize ati bamwe mu babyeyi bamaze kubigira akamenyero aho usanga aho gukora bumva ko bagomba gusabiriza ese sabi wowe aho utuye cyangwa se aho unyura iki kibazo cy'aba babyeyi bashobora abana babo mu gusabiriza ujya ukibona yego dore tukiri kuri ibi ngibi rwose ngewe nigeze guhura n'umumama ari kumwe n'umwana ni umwana wari uri mu kigero cy'imyaka nk'itandatu gutyo ari kumubwira ngo jya hariya niho hari abantu benshi umwana nawe akaba aragiye rwose ni ibintu ubona ko bibabaje cyane ni ibintu bibabaje byo koko usibye no kumutuma hari aho ugenda hatandukanye ubona rwose ateruye umwana ukiri muto ari kugenda amwitwaza asaba ukibaza ese uwo mwana we azakora gute ndabona n'abakunzi bacu hari icyo bamaze kubivugaho christella rwose wakwegera mikoro ukadusangiza ibyo bitekerezo mbere na mbere umeze neza yego umeze neza nawe wese nanjye meze neza cyane reka tukwakire rero tugezeho ibyo bitekerezo bitandukanye bagiye batugezaho umwanya ni uwawe bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa bumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko y'uburenganzira bwa muntu ngaruka kwezi turi kuganira ku gukoresha abana mu bikorwa byo gusabiriza aho turi kwibaza dutese muvuga iki kuba hari ababyeyi baherekeza abana babo mu bikorwa byo gusabiriza reka duhere kuri ganza Clibert Sabin uherereye mu karere ka Huye aho yagize ati ntibikwiriye kuko biriya bifatwa nko gukoresha umwana imirimo y'agahato mu by'ukuri umwana afata imico bitewe n'uko yakuze rero iyo ashowe mu bikorwa byo gusabiriza yumva akazi ari ako kuko aba abona ari byo byamureze naho gaston uherereye mu karere ka kirehe yagize ati gukoresha umwana wabyaye mu bikorwa byo gusabiriza bifata nko kumukoresha imirimo y'agahato bityo bijye bihanirwa dukomeza serafine uherereye mugombwa we yagize ati ntabwo bikwiriye kubona umwana n'umubyeyi bari gusabiriza bituma umwana n'iyo amaze gukura akora ibyo bamutuje kuva akiri muto icyakorwa ni uko hashakwa uburyo byarandurwa kuko ni ukutubahiriza uburenganzira bw'umwana ubu ni bwo butumwa bumaze kutugeraho ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza kubwakira bagenzi banjye basubirana ijambo urakoze cyane christela reka mbabwire ko namwe mudukurikiye rwose mwakomeza kutugezaho ibitekerezo byanyu mutubwira ese muvuga iki ku kuba hari ababyeyi baherekeza abana babo mu bikorwa byo gusabiriza
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu gihe amategeko arengera umwana hagaragaza ko gushora umwana mu bikorwa byo gusabiriza ari icyaha umwe mu babyeyi ufite umwana yajyanye mu bikorwa byo gusabiriza avuga ko kuba yaramujyanye ari ikibazo cy'ubukene afite kandi uwo mwana we akaba afite uburwayi bumusaba kwivuza buri cyumweru uyu mubyeyi utwahaye izina rya nsabimana avuga ko kwica amategeko abiterwa nuko nta bundi bushobozi afite ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu inkuru nziza pacifique ni ukuvuga ngo umwana wanjye witwa yavukanye ubumuga ni ukuvuga ngo kuva acometse kuva mu bwonko kugera mu ijosi acometse kuva acometse kuva mu turigongo kugera mu kibuno amaguru ni umurimbo ahora muri pampegisi ku munsi nkoresha pampegisi icumi ubwo rero muri ubwo buryo bwo kugira ngo muzane mu muhanda mbagira ngo mbone ko nabona umugira neza akamfasha nkoresha bibiri ku munsi ubwo rero mu buryo bwo kumuvoma kwa muganga nkoresha inani bitanu bya buri cyumweru hamwe nabyo iyo muzanye mu bantu nk'uko abantu benshi bakamubona ndafashwa pe imana irantabara ni ukuvuga ni papa yafashe ingamba zo kugira ngo njye mu muhanda inani bitanu bya buri cyumweru rero nta munani mfite nta nzu byose narabiriye kugira ngo nshake ubuzima bwe aho imana ikoresheje baramfasha nkagenda nkajya kwa muganga muri randevu niki gituma umuherekeza mukaba muri kumwe ni ukuvuga ngo kunyara no kwituma ntabyo azi birizana acometse sonda ahantu hose ubwo rero mu buryo bwo kumuzana nyine amaguru ni umurimo ni pararize ubwo rero mba ngira ngo ncunge ubuzima bwe ndebe ko atinereye cyatinyariye kuko ntabyo azi gusaba cyangwa se ko wafata umwana mugiye gushakana ubufasha n'icyaha kijyanwa n'amategeko mujya mubisobanukirwa byo ni ukuri ndabizi nzi ko gusabiza bitemewe ariko ubu uzi uko agira agwa neza ngewe ntabwo nabwira umugore wanjye mfite umugore wanjye tubyaranye uriya n'imfura yanjye nabwiye umugore wanjye nahaguruka yashake ubuzima bw'umwana arambwira ngo nta gisubizo yabona ngewe mfata umwana wanjye gusabiriza kuko nashakaga na revu y'umwana wanjye ko avurwa umwana wanjye yasabirije kuri randevu ye nsagura y'inzu nkishyura noneho ikindi gishoboka cyo gusabiriza igihe nta nabona umuterankunga nzahora nsabiriza bitewe n'uko nkosoma bibiri bya buri munsi urumva ntabwo nakosoma pampegisi icumi za buri munsi ngo ubwo buzima bubebemo imyaka icyenda yose nsabirije imyaka icyenda nta bufasha nari nabona cyokora mbonye ubufasha imana yabishyize iherezo icyifuzo cyanjye nifuza yuko imana yaca inzira umwana wanjye akabona ishuri nk'abandi bana noneho nanjye nk'umubyeyi bakandemera ubuzima nanjye nkagira aderese nk'abandi babyeyi imyaka icyenda yose ubufasha mfite n'ubwo umuntu wese uciye akangirira neza ntajya muri randevu nta bundi bufasha mfite
reka dushimire uyu mubyeyi wemeye akadusangiza ubuhamya bwe ku byerekeye n'uko uyu mubyeyi yifashisha umwana we mu bikorwa byo gusabiriza wumvise ko uyu mubyeyi adasobanukiwe ko hari itegeko rirengera umwana erega si we wenyine gusa hari abandi benshi usanga batazi ko hari amategeko yabahana gusa nababwira ngo ntibajye kure byose barabyumva muri iki kiganiro
iki ni ikiganiro ejo uteze amatwi ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku kibazo cy'abana bashorwa mu bikorwa byo gusabiriza n'ababyeyi babo kuri mikrongendi ani sabine umukunzi ndi kumwe na mugenzi wanjye doris mugisha
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
mu gihe hirya no hino ku mihanda hakigaragara abana basabiriza bamwe ukanasanga babishorwamo n'ababyeyi babo cyangwa abandi bantu babaruta umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu bwana evariste mu rwandashyaka avuga ko ibi bibangamira uburenganzira bw'umwana bityo ko amategeko akwiye gukurikizwa ese ubundi itegeko rirengera umwana ah, riteganya iki kuri iyi ngingo ni kuri mikoro ya mugenzi wacu marie claire isingizwe
mu ngingo ya mirongo itatu na karindwi havugamo yuko umuntu wese ushora umwana mu musabirizi ahanwa igifungo kitari munsi y'amezi atandatu kitarengeje n'umwaka uwo mwana yaza kuba afite ubumuga ah, igihano kikagenda kikagera hafi ku myaka itatu buriho ni ukuvuga ngo aba ba- abanyarwanda bajya banumva yuko ibi bintu bifite n'ibihano hari igihe bakora ibintu wenda bazi yuko nta zindi ngaruka zihari bazi ko ari nko gushaka amaramuko ariko bifite ibihano nk'uko maze kubivuga gira mu by'ukuri eh, ingaruka mbere na mbere umwana wamenyereye amafaranga niwe wundi ugaruka mu muhanda icyo ni icya mbere umwana niba ajya mu muhanda akirirwa asabiriza iyo amaze kumenyera amafaranga n'ubwo wamuvana muri bwa busabirizi ntabwo abuvamo eh, kubera ko yamenyereye gusaba amafaranga abana dufite benshi buzuye mu muhanda ni uko bagiye bazana n'ababyeyi babo gutyo baje kubasabisha umwana yamara kumenyera amafaranga agashiduka yacitse n'ababyeyi yaje gukorera amafaranga ku giti cyiwe rero mbere na mbere bifite ingaruka y'uko ubuzererezi bw'abana bwiyongera n'abana mu mihanda bakiyongera ikindi cya kabiri ni uko abana baza gusoma ntabwo baba bagiye ku ishuri niba umwana batagiye ku ishuri baba babuze bwa burenganzira bwo kwiga kubera ko yirwana na nyina ari kumusabisha rero ntabwo ari byiza gusabisha abana kuko eh, ijya- izo ngaruka zose tuvuga ni ingaruka ziza ku mwana kandi uwo mwana agira n'imyitwarire myiza umwana wamenyereye kugenda asabiriza no mu buzima busanzwe ubona mu by'ukuri adafite imyitwarire myiza ahantu hose ari abasabiriza ahantu hose aba ari abavuga za mvugo zo ku muhanda mu by'ukuri bifite ingaruka nyinshi ku bana kandi ikindi wenda uretse n'ibyo byica n'umwana mu mutwe buriya uretse no kuba tubonye izo ngaruka byica n'umwana mu mutwe agahora atekereza amafaranga kandi umwana atarakura Mhm. iki kibazo rero muri kugikoraho iki nkamwe murengera abana icyo tugikoraho twebwe ubundi urwego rwacu ugarukira ku buvugizi no gukorana n'inzego zishinzwe kuba zivana abana mu busabirizi ngira mu minsi yashize wumvise yuko umujyi wa kigali wari warafashe icyemezo cyo kuvana abantu bose basaba mu muhanda uretse n'ab- n'abana n'abantu bakuru none rero byijemo abana eh, biba ari ikindi kintu ngira ngo umujyi wa kigali urimo urabikoraho eh, ndetse n'izindi nzego yaba ncda eh, yaba kiriya kigo gishinzwe igororamuco bose dushishikajwe no kuvana abana mu muhanda kuko hari n'abana basabiriza bazanye n'ababyeyi babo nk'uko nabivuze kugira ngo kugira ngo bakaguma mu muhanda rero inzego zose zari bahagurukiye nubwo bitaragera ku rwego rwifuzwa ariko byarahagurukiwe icyo kindi twebwe turi gukora ni uko eh, turi kuvugana n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo niba mu itegeko harimo igifungo cy'amezi atandatu uriya mubyeyi wazanye umwana gusabiriza bamufunge nawe yumve ko cyagihano igihe ariko ko kugira ngo abantu wenda ntibazumve yuko amategeko ari ayo gukinisha cyangwa bumve yuko niba umuntu umwe abikora ntibamuhane n'undi yagenda akabikora nihagira abahanwa nibura mu by'ukuri hari abazabivamo kubera ko babonye ko bifite ingaruka no ku buzima bwabo uretse kuba mukora ubukangurambaga ndetse n'ubuvugizi musanga ari indi ufite inshingano ya mbere y'ibanze yo gukemura iki kibazo umuntu ufite inshingano ya mbere y'ibanze ni umubyeyi kuko ababyeyi nibo bafite inshingano z'ibanze ku bana nubwo izindi nzego za leta cyangwa natwe tuzamo umwana agomba kuba ari ku ishuri utari ku ishuri akaba ari mu rugo wenda uri gufasha ababyeyi twa turimo ashubaye bitewe n'ikigero cy'umwana ariko ababyeyi nibo bafite inshingano za mbere zo kurinda bari abana kuza mu muhanda ariko bakabanza bakumva ingaruka zibirimo none ikindi cya kabiri nanone inzego z'ibanze nazo zikurikira kuko bano bana baza gusaba bafite imidugudu batahamo Eh, bafite imidugudu birirwamo baba bicaye iruhande rw'amazu cyangwa no mu- hariya hari umudugudu inzego z'ibanze nazo zikwiye kwihagurukira niba bazi muri karitsiye umu- umubyeyi ujyana umwana gusaba bakamugira inama bakamuganiriza wenda nubwo twaba turi kuvuga ngo turifuza ko banahanwa ariko wenda guhanwa si byo biza mbere agomba kubanza kuganirizwa hari n'umubyeyi ubikora azi ko atari gukora n'icyaha kuko ati twebwe twaburaya kugira tuburare turashakisha amaramuko nkoresheje umwana kandi ari gukora icyaha ariko atabizi rero bagomba no kubanza gusobanukirwa yuko ari icyaha ariko mbere na mbere no kubanza kubamenya kumenya ngo umuntu uri mu mudugudu ujya gusabirisha umwana ninde yamara kumenyekana bakigishwa ariko babanje kumenyekana turasoje turabashimiye ku musanzu mutanze mu kiganiro ejo murakoze cyane
arakoze cyane evariste mu rwanashyaka adufashije gusobanukirwa ko umuntu uwo ari we wese ushora umwana mu bikorwa byo gusabiriza abihanirwa n'amategeko ndetse ko abana bashorwa muri ibi bikorwa bibagiraho ingaruka zitandukanye zirimo guta ishuri kujya mu biyobyabwenge n'izindi ngaruka zirimo n'ingaruka zishobora kugera ku mitekerereze y'umwana bityo ko ababyeyi bakwiriye kubahiriza uburenganzira bw'abana
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe mbere y'uko dusoza ndabona kirisitera rwose yahageze ngo adusomere ubutumwa bwatambutse mu kiganiro kirisitera umwanya ni uwawe tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho mu kwezi gushize yagarukaga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abafite ubumuga bwo mu mutwe aho twibazaga tuti se mubona hakurwa iki ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abafite ubumuga bwo mu mutwe rishire muri iki kiganiro twasumwe mu miryango ifite umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakaba baradusangije inkuru y'ibyamubayeho muri iki kiganiro kandi twaganiriye n'umwe mu banyamategeko bakurikiranira hafi by'umwihariko ibibazo nk'ibi nuko adusangiza uburyo ubutabera bugerwaho twihuse reka duhere ku butumwa bwa kabira emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gahanga aho yagize ati icyakorwa ni ukwigisha abantu bagahindura imyumvire ko umuntu wese ari umuntu adakwiriye gukorerwa ihohoterwa naho shyaka steven uherereye mu karere ka gatsibo yagize ati ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikomeje kumvikana mu duce dutandukanye tw'igihugu ariko by'umwihariko ko abafite ubumuga bwo mu mutwe barahohoterwa ntibinamenyekane kubera ikibazo cy'ubumuga baba bafite ati icyakorwa ni ugutanga inyigisho zijyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hakanashyirwaho imbaraga mu kwita ku bafite ubumuga bwo mu mutwe naho manzi uri ikisaro yagize ati abafite ubumuga bwo mu mutwe bakorerwa ihohoterwa n'abo bafitanye isano abo baturanye ariko ugasanga kubera ikibazo bafite ntihagize ubarenganura mu mategeko naho mu kabaranga christine uherereye mu karere ka nyamagabe yagize ati abafite ubumuga bakwiye kwitabwaho kuko usanga n'ihohoterwa bakorerwa rikorwa na bamwe bo mu miryango yabo dukomeza nizeyimana jean uherereye mu karere ka gicumbi ati abafite ubumuga bakwiye kwitabwaho cyane naho nduwimana eric we yagize ati ndabakurikiye mu kiganiro ejo naho mukaneza alice ati icyakorwa ni uko abakoze iryo hohoterwa imanza zabo zajya zibera mu ruhame ku buryo bibera intangarugero n'undi wese utekereza kuba yahohotera ufite ubumuga ubu nibwo butumwa mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu
reka tubabwire ko tugeze no ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi reka tunabashimire mwe mwese twabanye muri iki kiganiro by'umwihariko mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu muri iki kiganiro twaganiriye ku gukoresha abana mu bikorwa byo gusabiriza aho hari bamwe mu babyeyi bakoresha abana mu bikorwa byo gusabiriza bagamije kubacuruza si ibyo gusa kuko twasobanukiwe icyo amategeko ateganya ku muntu wese ushora umwana mu bikorwa byo gusabiriza twaganiriye na evariste akaba ashinzwe iterambere ry'umuryango no kurengera umwana maze atubwira ku ngaruka zigera ku mwana washowe muri ibi bikorwa twumvise kandi abantu batandukanye baganiriye na mugenzi wacu nore badusangiza icyo batekereza ku babyeyi bohereza abana babo mu bikorwa byo gusabiriza yewe rimwe na rimwe bakabitwaza cyangwa se bakabaherekeza muri iki kiganiro kandi twumvise ubuhamya bw'umubyeyi twahaye izina rya nsabimana umwe mu babyeyi ufite umwana yajyanye mu bikorwa byo gusabiriza avuga ko kuba yaramujyanye ari ikibazo cy'ubukene afite kandi uwo mwana we akaba afite uburwayi bumusaba kwivuza buri cyumweru
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
ikiganiro ejo ntaha tugisoreje nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo reka nshimire nanone n'igena roje wari uyoboye ikiganiro ndetse na mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro mwabanye nanjye anisabine umukunzi kirisitera yatugejejeho ubutumwa mwatwandikiye ndetse nanjye mugisha doris mwakoze kuba natwe ikiganiro ejo nahagaruka shalom kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagoma mwumva kuri mikoro ni nawe